cyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri uburundi n'u rwanda bari mu nzira nziza yo kuvugurura umubano icya mbere ni ukuvuga ni uko nta muntu n'umwe nta munyafurika n'umwe ataryoherwa iyo abonye ibihugu byari bifite ingorane bigiye hamwe bikayaga urumva rero ni akanyamuneza ku banyafurika bose na cyane cyane abarundi n'abanyarwanda uyu ni ambasaderi frederic ngoga gateretse ukuriye ishami rishinzwe gukumira amakimbirane mu muryango w'ubumwe bwa afurika muri afurika y'epfo zandire mafe ukekwaho ko yatwitse ingoro y'inteko ishinga amategeko arashinjwa icyaha cy'iterabwoba naho hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida biden ashyigikiye uburenganzira bwo gutora kuri buri muturage wese nta kurobanura amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ikaze muri kumwe na thomas kamiringi amakuru yo hirya no hino ku isi muri afurika y'epfo ubushinjacyaha bwareze mu rukiko zandire mafe icyaha cy'iterabwoba mafe akekwaho ko ari we watwitse ingoro y'inteko ishinga amategeko mu mujyi wa cap ku itariki ya kabiri y'uku kwezi fideli niyonga baratubwira ibindi kuri iyi nkuru Zandire Mafe yitavye sentare kuri dossier abategetsi bavuga ko ari igitero yakoze kuri demokrasi y'igihugu yaza yagirizwe kandi cese cyaha cyo guturira inyubakwa za leta mu muriro wadutse ku itariki zibiri y'ukwezi kwa mbere abashikiriza amanza batangaje ko icaha c'iterabwoba ciyongeye ko kubera yafatanywe bombe mu nyubakwa uwo muriro yagirizwa kuba yaradometse waturiye harimo izari zubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na kane igihe intara ya cape yatwarwa n'abakoloni b'abongereza ingoro y'inama nshingamateka iri mu gisagara ca cape town akaba ari ikibanza kigenderwa n'ingenzi cyane urubanza rwa zandire mafe rwigijweyo gushika ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa kabiri yategetswe gufungirwa mu kibanza c'abantu bafise ibibazo vyo mu mutwe ni nyuma y'uko abamwunganira bamenyesheje ko afise ibibazo vyo mu mutwe abantu batari bake bakoraniye hanze ya sentare mu gisagara cya cape town mu myiyerekano aho bavuga ko mafe ari umwere inama nshingamateka ya afurika y'epfo yaragize uruhara rukomeye mu kiringo cy'imyaka mirongo itatu irangiye mu gufasha gukuraho imigambi yacinyiza abirabure ku ntwaro karyanisha imiryango ya apartheid novak jokovic umukinnyi wa tenisi w'icyamamare cyane ku isi yose afite ikibazo cya viza ya australia biturutse ko atigeze yikingiza covid yari agiye mu irushanwa bita australia open fideli niyoga barakomezaho adusobanurire uko biteye ishyirahamwe ry'abagize umwuga gukina urukino rwa tennis ku isi atp ryasabye ko ibintu bisobanuka kurushiriza ku bijyanye n'amategeko arekurira kwinjira mu gihugu cya australia ryasabye abakinnyi bagize gukina tennis umwuga kwicandagisha covid cumi n'icyenda dokovic yavuye mu ihoteli ifungirwamwo abinjiye mu gihugu mu buryo budakurikije amategeko ku munsi wa mbere hari inyuma y'uko sentare ikuyeho ingingo abategetsi bari bafashe yo gufuta viza yiwe yamara umushikiranganji ajejwe abantu binjira mu gihugu alex hawk aracyafise ububasha bwo gusubira gufuta viza yiwe akamwirukana mu gihugu bifatiye ku mpamvu z'uko aticandagishije covid cumi n'icyenda umuvugizi wa leta atangaza ko akiriko arihweza neza ico kibazo ishirahamwe atp ritangaza ko atacaha dokovic yakoze ko ikintu ashaka conyene ari ugukina tennis iryo shirahamwe rimenyesha ko igihe dokovic yaja mu gisagara ca melbourne yabona ko abategetsi ba australia bamuhaye uburenganzira bukenewe bifatiye ku mpamvu z'amagara yiwe bwo kwinjira mu gihugu mu buryo bwubahirije amategeko rimenyesha ko ibyabaye imbere y'uko sentare imwumviriza ku munsi wa mbere byagize ingaruka mbi ku mpande zose harimwo amagara yiwe hamwe no gushobora kwitegurira ihiganwa rikomeye rya tennis rya australian open rizotangura ku itariki cumi n'indwi z'uku kwezi kwa mbere mu gisagara ca melbourne dokovic aracyafise ibindi bibazo agikeneye kwishyura ku byo yatangaje igihe yasaba kwinjira muri australia ni ibibazo abantu bose barondera kwinjira muri icyo gihugu bategerezwa kuzuza iminsi itatu gushika ku minsi indwi imbere y'uko bashika muri ico gihugu umushikiranganji wa mbere wa serbia anna bernabic yaravuganye na mugenzi we wa australia scott morrison ku itelefone ku munsi wa mbere yashimikiye ku vy'uko dokovic akeneye kwitegurira ihiganwa rya australian open mu buryo bwiza yamara nta ruhande na rumwe rwagize ico ruvuze ku vy'uko niba bigishoboka ko yirukanwa mu gihugu
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turiho kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere ku mubano w'uburundi n'u rwanda ejo kuwa mbere perezida paul kagame yakiriye mu biro bye intumwa za mugenzi we w'uburundi evariste ndayishimiye ni ubwa mbere kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida w'u rwanda yabonanye n'abategetsi bakuru b'uburundi mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali yaduteguriye inkuru perezida w'u rwanda paul kagame yarakiriye ku muhingamo w'ukuri wa mbere intumwa z'uburundi ziri mu mushikiranganji ajejwe iby'akarere ka afurika y'ubuseruko ugwaruka imico kama n'inkino mu burundi ambasaderi ezekiel nirigira mu butumwa bugufi perezidanse y'u rwanda yacishije ku rubuga rwayo ugwiro village yavuze ko ambasaderi nirigira hari ubutumwa bwa perezida evariste ndayishimiye yazaniye mugenzi we w'u rwanda paul kagame ubwo butumwa ntibwatomowe ubwo ari bwo ku rubuga rwa perezidanse y'u rwanda ubutumwa buto buriko bubandanya buvuga ko ibiganiro vyabaye hagati ya perezida paul kagame n'abategetsi b'uburundi vyashimikiye gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ijwi rya amerika yaragerageje kurondera impande z'uburundi uwotanga amakuru arengeje ngaha ariko ntizaboneka gusa umwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu mu burundi yavuze ko iyo ntambwe iri mu zindi zigiye kubandanya mu ntumbero yo kunagura burundu imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi uburundi n'u rwanda byacanyemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umuhisi perezida pierre nkurunziza yitoreza manda itavuzwe ko rumwe n'impande zitandukanye uburundi bwagirije akatari gake u rwanda ko rwagize uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu no guha indaro abashatse guhirika ubutegetsi bwa perezida nkurunziza u rwanda nabwo rwagiriza uburundi guha indaro abashaka kugirira nabi ico gihugu hari bitari bike ivyo bihugu bimaze gushika ko kugira imigenderanire inaguke uburundi bwipfuza kuronka abagirizwa gutembagaza ubutegetsi bari ku butaka bw'u rwanda mu gihe u rwanda nabwo rushaka kuronka abo ruvuga ko bagambirije kurugirira nabi bari mu burundi tukiri kuri iyi nkuru y'umubano w'uburundi n'u rwanda mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na ambasaderi frederic ngoga gateretse ukuriye ishami rishinzwe gukumira amakimbirane akaba n'umufasha wa komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika mbere nuvuga ni uko nta muntu n'umwe nta munyafurika n'umwe ataryoherwa iyo abonye ibihugu byari bifite ingorane bigiye hamwe bikayaga urumva rero ni akanyamuneza banyafurika bose na cyane cyane abarundi n'abanyarwanda ikindi cya kabiri navuga ni uko byerekana cyane cyane uburongozi bwiza buhari muri ibyo bihugu byombi kuko ni uburongozi bushyira imbere inyungu z'abenegihugu zishaka yuko abantu babana neza bahahirana nagira rero ndafatira n'akanya no gushimira izo ndongozi zafashe icyo cyemezo yo kugira ngo bubake bubabane na kare abarundi n'abanyarwanda basanga ibintu byinshi n'abavandimwe ni abantu bahahirana ni abantu basangiye kahise ni abantu bashakana urumva rero ni ibintu byiza cyane rwose kandi nibaza yuko ari akarorero keza ku bindi bihugu byo mu karere urabona hariho ibihugu byinshi bishamiranye muri iki gihe nibaza rero ko bafatiraho n'akarorero kugira ngo bige nyine ibihugu bikemura ibibazo byabo atarinze kuza umuntu wo hanze aza kubijyamo ikindi navuga ni uko naho abantu bashaka amahoro kenshi ntabura abatabishaka fred ngoga murazi ko ivyo bihugu mu myaka iheze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imigenderanire yatosekaye eka ivyo bihugu bikaba vyarabanganije kwagiranya gushigikira imirwi itandukanye igwanya ubutegetsi muri ivyo bihugu ari uburundi bukagiriza u rwanda ko rwashigikiye abashatse kugira kudeta u rwanda narwo rukagiza uburundi ko rushigikiye imirwi ishaka gutera u rwanda ivyo bibazo vyose bishobora kuba biriko birava mu nzira nibaza yuko urabye intambwe bagezweko nibaza yuko ibyo bibazo byose byaba byanavuye mu nzira nibaza yuko bari kubitorera bitaba birava mu nzira nabo bari kubitorera inyishu hari ikintu gihambaye gushaka kubaka no kubana hamwe iyo abantu bashatse rero bakayaga nta udatora ibibazo ku ngorane zihari icyo twavuga rero gihambaye cyane cyane sinibaza ko aribyo bapfuye gihambaye ahubwo ubu nicyo twari dukwiye gushimangira ko ni uko bashaka kubaka hama rero iyo umuntu ashaka kubaka ingorane ziratorerwa umuti mwavuze abantu baba batifuza ko imigenderanire myiza iba hagati y'ivyo bihugu abo bantu muvuga ni bande abo ntibabura ntibabura kubera yuko iyo abantu batumvikanye hari ababironkamwe inyungu hariho nk'uko bizi abama bashaka konona umutekano mu karere bama bazunguruka hariho n'imigwi myinshi itandukanye mugabo nibaza yuko cyane cyane iyo uri kurondera amahoro hama hariho abatayashaka ibyo ni ibintu tubona mu bihugu byinshi bya afurika rero turizeye kandi turabizi yuko babishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'uburundi n'u rwanda ije itera imbere kubera yuko uba abarundi cyangwa abanyarwanda ni ikintu banyotewe cyane izo ntumwa zije inyuma y'ibindi biganiro eka iyindi mishyikirano yabaye hagati y'abandi bategetsi baserukira uburundi eka n'abaserukira u rwanda ku bwanyu intambwe izo kurikiraniye intambwe ntayo nzi mugabo icyo nibaza abantu benshi bashaka kubona bashaka kubona abategetsi bo hejuru bahuye bashaka kubona imipaka isubire kugururwa nibaza ko ibyo ari ibintu bihambaye cyane rwose ku banyagihugu bato bato bakumburanye kandi bashaka no guhahirana nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi ndabona biriko birajya mu buryo ambasaderi fred ngoga gateretse murakoze cyane rwose ku kanyama hari radiyo hejuru ry'amerika murakoze kuba mwadutumiye
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umwaka urarenze urukingo rwa covid cumi n'icyenda rutangiye gutangwa ku isi yose ariko hari abantu badashaka kurufata bifite ingaruka ku bantu ubwabo no kuri sosiyete muri rusange nk'uko impuguke zibyemeza mugenzi wacu eugene mukankusi arabiganiraho na muganga arsene nzobandora inzobere mu by'indwara zandura no gutanga urukingo asanzwe kandi ari icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukumira indwara zandura mu karere ka kalmar kari mu gihugu cya suwede yatangiye amubaza icyo yumva cyaba gituma abantu batikingiza ikibitera ahanini ni kubera ubunye makuru usanga kwiragirana ku mbuga zitandukanye akenshi usanga ari amakuru atavuye mu buryo bwo kwizera bimwe ntibiba byatanzwe n'abashakashatsi nicyo gituma rero ikintu nyamukuru ni uko abantu baba barakoze kuri izi nshansho abazikoresha abashakashatsi ndetse bafatanije na mwebwe abamenyeshamakuru bogerageza kuza baratanga amakuru ku izi nshansho kuko izi nshansho zimaze gukoreshwa n'abantu benshi ubu turazi ukuntu zikora ingaruka mbi ni nke cyane rwose izi z'umuntu aba arindiriye turazizi niyo mpamvu natwe twabiyambaje nk'impuguke abakibaza impamvu bakwikingiza kandi niyo bafata urukingo bashobora kwandura kovide cumi n'icyenda nkababwira iki
ku byerekeye kwikingira izi ndwara zandukira zaba izitewe n'imigera izi twita amavirusi cyangwa izindi zitewe n'amabakiteri hariho ubwoko bwo kwikingira ni uvuga nka uburyo nka butatu urashobora gufata urukingo rukagukingira yuko utandura hanyuma ubundi mugabane wo kwikingira urukingo rurashobora kugukingira yuko wanduye utaremba cyangwa ukagira ibimenyetso bisanzwe hanyuma rero hakaba rero n'urukingo rukomeye uruguko rubuza ko abantu barwara ngo haze bapfuriye indembe cyangwa ngo indwara ihave ibahitana rero ni imigabane itatu ku byerekeye ukuntu inkingo inkingo zifasha abantu mu byo tumaze kubona rero ububonye kubera uyu mugera wagiye urahindagurika abantu barashobora kurwara baracandazwe mu bwabo n'aho bagwara ntibagwara ngo barembe urukingo rero ruracakingira yuko abantu bagwara ngo indwara ihave bahitana nk'uko byagenze tutaratangura gucandaga umuntu arabona uburyo butandukanye twarashoboye no gukurikirana rero turaba nk'ubu bunye abagwarira muri bijya bice bahagwariramwo indembe baje bakore- bakoresha mu guhema imashini twasanze abantu batafashe urucandago bagira amahirwe make ku buryo nk'inshuro cumi n'imwe cyangwa cumi na zibiri kugira ngo bagwaye baje hariya abandi bare- bashobora kuremba bacandazwa n'abahanini ntibajya abantu urucanco si ijana ku ijana hariho agace gato usanga n'abo bacandaga umubiri udakora abasoda bakwiye hamwe n'abantu baba bariko baragera mu zabukuru dusanzwe tuzi yuko incandago zidafata neza nibo rero tubona hanini ubunye bashobora kuremba barafashe incanco nayo hanini barashoboye gukingira noneho se mwatubwira iyi virusi nshya omikron aho itandukaniye n'izindi zabanje mu bisanzwe izi ndwara z'imigera zirahindagurika ni nko muri kamere kazo iyo zigumye zikwiragirana zica zihinduka rero uyu mugera ba- uyu bita omicron ahanini hariho agace agace umugera winjiriramo mu mubiri rero niko kahindutse hariho uduce twako twahindutse dushika nka mirongo itatu na- na dutandatu ugereranije n'izi zindi zahora
none se nk'abantu bafite ubwabo bwo kwikingiza bavuga ngo ni virusi nzima babashyira mu mubiri urukingo rwa covid cumi n'icyenda rushobora gutuma umuntu arwara
urukingo canke iyindi miti hariho abantu bashobora kugira ingaruka mbi bivuye ku ku rukingo urwo ari rwo rwose canke umuti mugabe ivy- navyo ivyo ibisanzwe barashuha ba- bamwe bakameneka umutwe nayo ivyo ni ibintu bitoyi ahubwo ni ikimenyetso c'uko umubiri uba uriko ura- uri- uriko urakora abo basoda bo gukingira umubiri kuko ico dukora mu muntu iyo atandaze ni iki? uhenda umubiri ko waronse ingwara nico gituma hariho ibimenyetso usanga umuntu ashobora kugira bisa n'ivyo umuntu aba- aba agwaye mugabo si ukuvuga ko aba agwaye ni umubiri uba uriko urakora navyo ni vyiza byinshi rero ivyo bimenyetso ni ibimenyetso bibayabaye ku buryo hariho na- hariho n'igice kininiya kitigera cumva na kimwe kandi baba bakingiye rero ivyo ntibo umuntu ntiyobigira ubwoba ngo abitebe ko mwese muribuka yuko abafise abana bakiri bato bo barabizi iyo babavanye kubacandagisha ko bose bama bahitana umuti w'um- eh, w'umucanwa cyo kimwe na kurya bigenda ku bakiri bato bariko baricandagisha muganga nzoba ndora mu byo mutubwiye twumvisemo inyungu umuntu abonera mu kwikingiza noneho kutikingiza bifite izihe ngaruka ku muntu utikingije ku giti cye cyangwa se kuri sosiyete muri rusange uravye ku ku ngaruka ziba ku muntu ahanini ni uku kuntu bamwe bashobora kuremba iyo banduye iyo ngwara hanyuma iyindi ngaruka mbi rero ishikira ku mugare wo- uraba abantu bose niba ivy'uko umugero ugumye kwiragirana ucuronka n'aya mahirwe y'uko uguma uhindagurika rero ahanini umuntu ure- uretse ko yicandagisha kugira yikingire wenyene aba akingiye n'abandi kugira ngo uwo mugera ntugume uhindagurika hariho n'abandi rero bataba bari muri iyo migwi ishobora kuremba mugabo urumva usanga bafise abavyeyi canke izindi nshuti canke abo bakorana bari mu mugwi ushobora kuremba urumva urikingira ukongera ugakingira n'abandi hanyuma nashaka kongera ko n'ibi vy'uko bivugwa yuko uyu mugera mushasha abantu baba bataremba ugereranije n'u- n'uyu wahora delta ivyo turamaze kubibona mugabo nawo nawe urandukira rwose ukanduza abantu benshi ivyo navyo rero ugiye kubiharura uca usanga mu gihe mugero uri kuranduza abantu benshi uca usanga na ba bandi bafise amagara make bahava bashikirwa ari benshi urumva bagahava bagwarira rimwe ari benshi ugasanga ibitaro ntibishoboye kuronka uburyo bwo kubavura ugasanga ni ibi biciye abafata ingingo z'uko baza barugara iyo abakozi benshi bagwaye canke ibintu bikomeye bigasiba ese ubundi iyo umuntu agize ibyago akarwara covid cumi n'icyenda kandi yarikingije akayikira ashobora kongera kuyirwara Eh, ivyo bifatiye yuko imigeri zirahinduka ko umuntu agwara yacandazwe ni ibintu bi- bisanzwe mu gihe umugeri uba wahindutse mugabo hariho igice c'ubwo bukingire agumana kimukingira ivyo vy'uko agwara rwose ngo arembe ico umuntu arakigumana benshi ivyo twatakaje uyu mugera u- omicron ni ni ibi vy'uko umuntu akingirwa ntiyandure ico nico catakaye hanini nayo ico gu- kingirwa kugira nturembe ico umuntu arakigumana nico gituma rero vyiza ari uku- ari ukubandanya abantu bitandagisha ntibihave bibaca imvuti iyo bumvise ko umuntu niyo yitandagisha ashobora kwandura umuntu noneho wakingiwe akaza kurwara ashobora kwanduza abandi
iyo umuntu wese umuntu yakingiwe ugiye kuraba uh, umuntu yarakingiwe iyo agwaye kubera umubiri uca ukora abasoda bigwanira n'ingoga uwo abo bantu akenshi bagira bagira imigera mikeya mu mubiri kandi igahera n'ingoga rero naho bo banduza usanga banduza umwanya mutoya bakanduza abantu bake niyo n'iyindi nyungu rero y'uko umuntu acandaza atanduza abantu benshi nk'iyo umuntu atacandaza
none se umuntu noneho atinze gufata urukingo rwa kabiri cyangwa urwo gushimangira izindi hari ingaruka byagira igihe yarengeje igihe cyo kurufata oya nta ngaruka bigira warigeze gufata urucanco naho haca igihe kininiya ubandaniriza ko kuko umubiri uribuka rwa rucanco rwa mbere uba warafashe ntibikenerwa ko umuntu atasubira gutangura ku busa
mu gusoza iki kiganiro muganga nzoba ndora mbasabe muri make muhe inama abakurikira radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya mu bijyanye n'indwara ya covid cumi n'icyenda ndetse n'inkingo
icyo nushikiriza ahanini ni yuko abantu bose iyo bapfa bakagera ibi by'uko kwikingiriza indwara zandukira ni ikibazo cya bose niyo ku isi hasigara abantu badacandaze cyangwa batafashe ingingo ku buryo bigabanya yuko uyu mugero uguma utembera tuzaguma tugaruka hahandi nayigeze kubivuga igihe kimwe mu kiganiro ndiko ndavuga yuko ibihugu biteye imbere byogerageza ibihugu biri baratera imbere ko baronka incanco nico nashaka gushimikirako kuko twese tudakingiwe nta n'umwe azoba akingiwe nico gituma ari igikorwa ibihugu vyose vyoshira imbere hanyuma abatararondera incanco zikwiye bakazirondera abatarahimiriza abanyagihugu babo ko bazifata bakazifata ikindi naco mbona iyo batanguye kwinuba izi ncanco za za korona ni uko mu nyuma naho nyene bizohava bibagora ukuntu basiguriye abanyagihugu ko bacandagisha dufate nk'aba nk'izi ncanco baha abana kuko ni ukuraba ingaruka zishobora kugira iyo umuntu atanguye gutanga amakuru atameze neza bishobora no konona akazoza ku zindi ncanco canke izi ncanco zindi zisanzwe zitangwa ku bana nico gituma rero nk'impanuro nohanura ibihugu vyinshi usanga bifise ingorane y'uburyo hamwe n'abahinga bogerageza bakaja hamwe kuko benshi usanga bashobora kuronka n'abo bahinga bakaba abahanuzi ubu biroroshe gukorera ku ikoranabuhanga umuntu arashobora kuba yicaye mu mahanga agashobora gufasha ibindi bihugu rero abantu bajejwe me n'iyo migambi bo biraba ukuntu mu gihugu icyo ari cyo cyose coba gifise abantu b'abahinga bategura bagakurikiranira hafi ibi bintu by'izi ndwara zandukira kuko n'ikibazo gihari kandi kizogumaho indwara ziguma zigenda hagaruka izindi niyo mpanuro notanga ku bariko baradukurikirana ku muntu asanzwe cyangwa abasanzwe bafata ingingo ku bihugu ndabashimiye cyane muganga arsene nzobandora kuri izo nama n'ibisobanuro hamwe n'umwanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo murakoze cyane murakoze nawe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abanyagihugu bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero karindwi bavuga ko hatagize igikozwe vuba rishobora gucika burundu umuyobozi mukuru arongoye igisate cy'amabarabara mu burundi arabahumuriza ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura urenganye ibiro vya zone musaga iri mu bumanuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe ikiraro cungikanya zone musaga na kartiye kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza ugeze ku birometero indwi mu mitumba ihanamye y'intara ya bujumbura hafi ya paruwase gatolika ya buhonga ibarabara ry'igihugu inimero indwi ni kabiri na rimwe ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'ijwi rya amerika bavyiboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya amakenga turayafise cane gose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka canke uruja n'uruja rw'ibintu ntibisubire kurenga uriko urabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanza kubisa iyindi mu kurinda yuko iyindi irengana bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo ahandi naho ugasanga rirahengamye turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyo aza yahwereye byo ngaha muri komine nyabiraba kuri diseti kuko ni kenshi twama duca ngaha tukabura amasanganya n'abantu n'ugupfa bagapfa nkatiko turagenda ngaha ku mubare ugasanga imodoka iraduhitanye canke irahitanye umuntu iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene co ababa mu micungararo y'aho iryo barabara rica mu ntara ya bujumbura baragerageza kurisanasana n'aho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu kuva abashinwa baza kuhakora barahakoze hamaranye kandi ahantu imodoka ziva ruguru nka zijya zipakiye imizigo zihaduka zigasubira inyuma hajya najya amakamyo ava hanze araduka imvura yaguye ikanyerera aho imbere mubona bakadundura imodoka imanutse twatewe n'imbabazi kubera abavyeyi bamamashiye muri iri barabara naje nshobora kuricamo ndi mu modoka kimwe ndi ku moto mugabo kenshi ryama ryabereyemwo amasanganya menshi turabavoronte ama tubaye kwivoronta turavuga uti reka dukore ikishiza ubuzobona ko bibereye nibazoduhemba umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe ivy'amabarabara mu burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko hari amabarabara makuru makuru ageramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi regis mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita vyoroha mu gutanguza ibikorwa vyo kuyasanura kubera biba bisaba amahera menshi cane birasaba yuko dusabana ingurane ibindi bihugu canke tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka banki mondiale na, na bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramwo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasidutse ibyo twita mu gifaransa entretien ibyohe n'amafaranga ava muri leta y'u Burundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramwo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari ibikorwa bifata ku myaka ibiri cyangwa itatu amafaranga aba ari muri bije y'igihugu ni amafaranga aba yasabwe ko ingurane cyangwa aba yasabwe ko imfashanyo uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareze amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo mawe n'imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa amabarabara ashika ni bujumbura menshi ariko arakura ariko arakura kandi yakuriye rimwe nicyo gituma twatanguye kuyakora murabona nk'iri rya bujumbura cy'ibitoki twaratanguye kurikora ririko riranaherahezwa hariho n'ibarabara rija mu rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu ririko rirakorwa kuva inyanzarake gushika mu rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyine byaratanguye va igitaza gushika ibujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukorwa ibarabara ry'igihugu nimero indwi muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero ijana na mirongo itatu rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'intara ya rutana iri mu bumanuko bw'uburundi riciye mu ntara za bujumbura na bururi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero inshuti zacu aya makuru ntahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugire umunsi mwiza murakarama
ugenda ujya sinawibagiwe wangumye ku mutima